muteze amatwi ijwi ry'amerika kaze mu biganiro vyacu vyo kuri iyi saha kuri radiyo inshuti ya bose yumvikanira kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi rya amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri kuri mikoro muri kumwe nanje fide niyo ngabo na aloyizi bigirimana
kuba hari ibyemezo inkiko z'u rwanda zafashe zo gufunga uwo tuburanira imyaka n'ubu ari cumi n'itanu mu gufata ibyo byemezo hakaba prinsipe nyinshi zitubahirijwe uyu ni metre gatera gashabana buranira Victoire, victoire ingabire afunzwe n'u rwanda ariko avuga icyo ababuranira ingabire bagiriza leta y'u rwanda
uno munsi habaye kurasana hanze y'inama inshingamateka y'ubwongereza
CPI yongereje ibindi bihano kuri Jean Pierre Bemba yahoze ari umushikiranganje wa mbere muri Republika iharanira demokrasi ya Kongo.
Korea ya ruguru iriko igurisha ibigwanisho mu karere ka Afrika naho yafatiwe ibihano n'ishirahamwe ONU.
Naye ibihugu biri mu rugamba n'umuhari ICC biri mu nama yo kurabira hamwe ingene bosambura uwo muhari ubutagigaruka. aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turabashikiriza ku buryo burambuye mu biganiro byacu byo kuri saha mugume ku maradiyo yanyu
dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino amakuru avugwa mu bwongereza nta muntu yinjira cyangwa ngo asohoke inyubako y'inama nshingamateka y'ubwongereza i Londres inyuma y'uko habaye igitero abategetsi babona ko ari igitero cy'iterabwoba wagize icyo gitero avuga ko ari mu myaka ya mirongo itanu yasogose umupolisi n'imbugita imbere y'inyubako y'inama nshingamateka y'ubwongereza imbere y'uko araswa n'ubundi mupolisi umutegetsi akomeye w'umupolisi yabwiye ijwi rya amerika ko bemera ko ari umuntu umwe yagize uruhara mu gitero cyabaye icyo gitero cyatanguye igihe imodoka yo mu bwoko bwa suv yaca ku kiraro westminster bridge hafi y'inyubako y'inama nshingamateka i londres iyo modoka yuriye inkombe zibarabara iseka abantu batari bake bariko bagenda n'amaguru umuvugizi w'ibiro vy'amaambulance mu gisagara ca Londres avuga ko abantu umunani bakomeretse ku kiraro Westminster Bridge amakuru mashasha atangazwa avuga ko umuntu umwe muri kuri ico kiraro yishwe kubwo amakuru y'igipolisi iyo modoka yasetse n'abandi bantu bariko bagenda n'amaguru ku ruzitiro hafi y'ugwinjiriro rw'inyubakwa Old Palace Yard amasasi yumvikanye mu nyubakwa y'inama nshingamateka igihe cy'isaha umunani n'iminota mirongo itatu n'umunani so ku masaha yo ku mutaga mu gisagara cya londres igihe abashingamateka bariko baharira itegeko rijejwe gutunganya gushasha ivyerekeye amafaranga agenewe abafasha akaruhuko ko mu zabukuru ibiro vy'umushikiranganje wa mbere w'ubwongereza bitangaza ko umushikiranganje wa mbere theresa may ari mu kibanza kirimwo umutekano perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yaciriwe ku mayange ku biriko biraba mu gisagara ca londres
sentare mpuzamakungu mpanavyaha y'irahe mu buholande yaciriye jean pierre bemba yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo igifungo c'uwundi mwaka umwe hamwe n'amande y'ibihumbi amajana atatu vy'amafaranga y'abanyaburaya yagirizwa gutanga ibiturire ku vyabona vyiwe mu rubanza yagirizwa n'iyo sentare bibanza ibyaha byo mu ntambara no guhohotera agateka ka muntu uwo mugwiza gutunga w'imyaka mirongo itanu n'ine yari yaciriwe ikindi gifungo cy'imyaka cumi n'umunani mu kwezi kwa gatandatu ku mwaka uheze yagirizwa ubwicanyi ugufata abagore ku nguvu byakozwe n'umuhari w'abarwanyi biwe muri repubulika ya santara afurika bemba yagirizwa guha ibifukamunwa ibyabo na cumi na bine kugira bitange amakuru y'ibinyoma abarwanyi ba jean pierre bemba ba bagirizwa kandi kwica abantu igihumbi n'amajana atanu hagati y'imyaka y'ibihumbi bibiri n'imyaka y'ibihumbi bibiri na gatatu mu gihugu ca Central Africa
naho amakungu yafatiye ibihano korea ya ruguru icyo gihugu caronse ibihugu byo muri afurika byifuza ibigwanisho vyacu ibyo vyatangajwe n'umugwi w'abahinga b'ishirahamwe mpuzamakungu onu babitohoje kubwa raporo yasohowe n'ishyirahamwe onu mu kwezi guheze korea ya ruguru yakoresheje uburyo butari buke bugenewe kwihisha icyo gihugu caragiranye amasezerano atari make n'ibihugu indwi byo muri afurika agenewe kumenyereza abasirikare bo muri ivyo bihugu no kugurisha ubwoko bw'ibigwanisho butari buke amasezerano ararenga ku bihano vy'ishyirahamwe onu riziririza ko igihugu ca korea ya ruguru kigurisha ibigwanisho canke ibindi bikoresho vya gisirikare no kutakira abamenyereza canke abahanuza bari bo bose mu vya gisirikare Hugh Griffiths ayoboye umugwi w'ishyirahamwe ONU ujejwe gukurikirana ibihano vyafatiwe Korea ya ruguru yabwijwe rya Amerika ko ivyo bihano biriko birihoz- birihozwa mu bice bimwe bimwe vyo mu karere ka Afrika Korea ya ruguru iriko kandi irondera abagenzi mu karere ka Afrika ibicishije mu kugurisha ibigwanisho muri ako karere
abantu bashika mirongo ibiri na batanu baramaze gupfa bishwe n'inzara mu ntara ya sanage niyo muri somalilande mu buraruko bwa somaliya ibyo byashyikirijwe na buramatari w'iyo ntara kuri uyu wa gatatu yashikirije kandi ko mirongo umunani ku ijana by'ibitungwa byapfuye ubu ka- bakaba bariko barwana n'ingene borokora ubuzima bw'abantu bageramiwe n'inzara amakuru atangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungoni avuga ko abana barenga ibihumbi mirongo itanu bashobora gupfa ku bw'uruzuba buramatare igashikiriza ko abantu barenga ibihumbi cumi na bitanu bahunze intara zo mu gihugu hagati ubu bari mu makambi y'abatejwe izabo i erigavo ku murwa mukuru w'intara ya sanage muri ico gihugu ca somaliland ayo makuru yabishwe n'inzara mu ntara ya sanage aja akurikira ayandi yashikirijwe n'iradiyo ya leta i mogadisho ko abantu bashika mirongo ibiri na batandatu bishwe n'inzara mu ntara ya jubaland ibu- iri mu bumanuko bwa somaliya
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mubandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino mu kirundi n'ikinyarwanda twabateguriye ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu mu gihugu ca siriya rifise icyicaro mu bwongereza the syrian observatory for human rights rimenyesha ko igitero c'indege z'ingwano kivugwa ko cakozwe n'urunani rw'inteko ziyobowe na amerika cahitanye abantu mirongo itatu na batatu ku ishure riri hafi y'igisagara ca raka ishyirahamwe syrian observatory for human rights rivuga ko ico gitero cabaye mu masaha yo mu gitondo ku munsi wa kabiri hanze y'imihana y'ahitwa al mansura iryo shirahamwe rivuga ko iryo shure ryari ryakiye abantu bavuye bavuye mu zabo kubera ingwano mu gihugu ca siriya ibiro bikuru vy'igisirikare ca amerika vyabwiye ijwi rya amerika uno munsi wa gatatu ko ata vyemezo bif- bifise eh, vyo gushigikira ivyatangajwe n'ishirahamwe syrian observatory for human rights ivyo biro yamara vyemeye kugira itohoza igisagara ca raka niwo mugwa mukuru wa leta ya kiislamu gufata ico gisagara ni umugambi inteko zitandukanye zigwana- zigwanya leta ya kiislamu zishinze
Sekretari wa leta wa leta z'ubumwe za Amerika Rex Tillerson yatangaje ko politiki ya Amerika ari ugusambura no gusangangura umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu ariko yongera ko ko bizoshoboka ari uko ibihugu bifashanya muri urwo rugamba bitanze intererano y'amafaranga n'ibikoresho nk'uko bavyemeye Tillerson yabitangaje mu nama iri kwibera aha muri leta z'ubumwe za Amerika ihuza ibihugu mirongo itandatu n'umunani biri mu rugamba n'umuhari wa leta ya Kisilamu yavuze kandi ko urwo rugamba rushizw- rushize hamwe kugira ruhagarike umugambi w'iterabwoba mpuzamakungu deparatema ya leta ya amerika itangaza ko intumbero y'iyi nama ari ukwihutisha utwigoro tw'amakungu two gutsinda umuhari wa leta ya kisilamu mu duce isigaranye muri iraki na siriya no kongereza ibitero ku yandi mashami yawo hamwe n'abakorana nabo
radiyo ijwi ry'amerika ibandanya gusamirana kuri radiyo inshuti ya bose kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika fm ibi- ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri ubu ni umwanya w'amakuru yo mu karere kuri uyu wa gatatu muri sentare ya afurika ijejwe agateka kazina mu ntire arusha haburanishijwe urubanza rw'umunyarwandakazi victoire ingabire atavuga rumwe na leta y'u rwanda abamuburanira basabye ko arekugwa kuko afunzwe hahonyanzwe amategeko agenga agateka kazina muntu uruhande rwa leta y'u rwanda ntirwitabye rwagiriza iyo sentare ko ihengamiye kubagirizwa ivyaha vy'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane yavuze ko yavuze ko yatangaje ko izosohora ingingo ya nyuma mu kiringo kitarenga amezi atatu umumenyesha amakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru ari yarusha niyo nkuru adufitiye
ababuranira umupfasoni victoire ingabire babwiye sentare y'afurika ijejwe kubahiriza agateka kazina muntu kw'imyaka hafi umunani igira ihere afunzwe bidakurikije amategeko babwiye sentare ko ibyaha byose byagirizwa ataho bifatiye ahubwo ko hari abantu bategetswe kumwagiriza kandi bakamurementaniriza n'ibigirankana babwiye abacamanza ko hariho icyaha kimwe victoire ingabire yagirizwa gikunda kwagirizwa umuntu wese avuze ibyo leta y'u rwanda idashaka umupfasoni ni metre caroline buisman ava mu gihugu c'ubuholande yadumye urutoke kuri ico caha ico naco ni minimisation du genocide mu gifaransa canke gupfovya genocide mu kinyarwanda nk'uko yabivuze ababuranira victoire ingabire bamenyesheje n'ibindi vyaha bise ko ari nk'iterabwoba yagiriwe no gukorana n'umuhari witwaje ibigwanisho ugwanya leta fdr hamwe no gushaka gushiraho iyindi migwi y'abagwanyi amacakubiri kuba afise ivyiyumviro vy'ihonyabwoko ubwoko canke ingabitekerezo ya jenoside nk'uko metre gatera gashabana yabivuze mu majambo yiwe kuri ivyo vyaha yongera ko gukwirakwiza ibihuha hamwe no guhamagarira abanyagihugu kwanka ubutegetsi urubanza rundi rwa leta y'u rwanda hageze ko ruhabwa ijambo ryo kwisigura urongoye sentare yaruhamagaye atawitavye yaciye avuga ko leta y'u rwanda itashimye kwitaba yagize ati naho biri uko twari twayimenyesheje neza umunsi w'urubanza mwiketo rwanda rwanditse rwavuze ko impamvu nyamukuru yo kutitaba ari uko byagaragaye ko hari abantu bagirizwa ibyaha by'ihonyabwoko byakorewe abatutsi muri mirongo icenda na kane canke abahunze ubutungane bahabwa ijambo niyo sentare abacamanza bari bashashe ni umunani uva mu rwanda umufasoni mukamuriza marie therese ntiyari muri abo yari yicaye mu bandi banyagihugu bari baje kumviriza urubanza abacamanza bamaze kumviriza imburano z'uruhande rumwe babajije ibibazo bitandukanye bitandukanye wararongoye sentare juge Sylvain Ore yavuze ko bibabaje kubona uruhande rwa leta y'u Rwanda rutahari kugira ngo nagwo rubazwe rwongere rwishura ibibazo ku ruhande rwa Victoire Ingabire Maître Gatera Gashabana umwe mu bamuburanira yabwiye ijwi ry'Amerika ico bagiriza leta y'u Rwanda muri make mbona kuba hari ibyemezo inkiko z'u Rwanda zafashe zo gufunga uwo tuburanira imyaka n'ubu ari cumi n'itanu mu gufata ibyo byemezo hakaba parinsipe nyinshi zitubahirijwe kandi ziri muri kompetanse y'uru rukiko hari nk'ibyerekeye kuba baribanze ku bantu baburanye bemera icyaha ariko bafite undi mugambi kandi bakaba barabikoze babisabwe kuba abo bantu mbere yo gutanga ubwo buhamya barabanje gufungwa mu buryo butemewe n'amategeko ntibigeze bagira ababunganira icyo gihe byaje kuza nyuma uko madame atashye mu rwanda iruhande yo gusaba ko baburanira arekugwa babwiye sentare ko hari amategeko abiri akwiye gufotwa kuko aho nyanga agateka kazina muntu ufite n'amategeko yerekeranye na na minimizasiyo ya jenoside n'indi infraction yitwa gukwirakwiza ibihuha bigamije kwangisha abaturage umuntu iyo arezwe wenda ibyo byaha amategeko usanga adafite precision zihagije umuntu agera imbere y'umucamanza cyangwa imbere y'umushinjacyaha kubera wenda hari ikintu yavuze ariko atazi neza mu itegeko niba icyo kintu kiri bien defini n'itegeko kandi hakaba n'iriya na buriya burenganzira bwa liberite d'expression ntabwo aba ari afite atekanye bihagije kugira ngo yiregure twibanze ku cyemezo cyafashwe na komisiyo afurikana mu rubanza baregagamo repubulika demokaratike di kongo y'abantu bishe perezida kabila uvuga niba abantu nk'abo ngabo baregwaga ko ubwicanyi bashobora kwemera ko bafungurwa ndumva n'ahangaha dushobora kubisaba namubajije insiguraho gusiba k'uwo bahanganye mu rubanza aho ngaho ndumva n'ingingo ya mirongo itanu na gatanu iyo wahamagajwe ntiwitabe amategeko arubahirizwa murabihinsiguriye kubona leta y'u rwanda ititabye firima nta komantere ufite icyo kibazo nyine twakibajije abaharanira agateka kazina muntu metre donald deya atwara urunani rw'abashingwamanza muri afurika avuga ko u rwanda rwahombye akaryo ko gushikiriza icyo wiyumvira tunafikiri kwamba mwanasheria wa serikali alifanya kosa ati twebwe tubona ko u rwanda n'uburuburanira batabyifashemo neza bakoze amakosa byari kuba byiza baje bakagira icyo bashikiriza muri sentare nimba ari cyo banka canke bahanura byari kuba byiza bivuye mu rubanza aho kubivugira hanze mu nyandiko amategeko avuga ko urubanza rubwirizwa kubandanya naho uruhande rumwe rukwanka kwitaba ubu rero ko uwitwaye yaje sentare zofata ingingo inyuma yo kumviriza urwo ruhande tubavuga ko leta yimye akaryo keza ko kugira icyo ivuga kuko ingingo izosomwa kandi n'u rwanda rubwirizwa kuyishyira mu ngiro uko biri kose serikali ya rwanda uru rubanza rwa madamu victoire ingabire ruhuriranye nuko kuva itariki imwe z'uku kwezi kwa gatatu byemejwe na sentare y'afurika ijejwe agateka kazina muntu ko rutakiri mu bihugu byemerera abanyagihugu babyo kwitura iyi sentare ku giti cyabo ni nyuma y'umwaka umwe icyo gihugu gisinyiwe amasezerano yatanga ubwo burenganzira urunani rw'abashinjwamanza muri afurika rubona ko ari ugusubiza inyuma ubwigenge bw'abanyagihugu bitekanijwe ko ingingo ya nyuma isomwa mu kiringo kitarenze amezi atatu Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bwijwi ry'Amerika urakoze Pierre Claver tukivuga kuri iyi nkuru ku cyatumye leta y'u Rwanda ititabira iburanisha muri uru rubanza umunyepolitike Madame Victoire Ingabire ayiregamwo ubutegetsi ntibwifuje kugira ibisobanuro buha abamenyeshamakuru umviriza uko johnston businge umushyikiranganje w'ubutungane mu rwanda akaba n'intumwa ya leta yishyuye itangazamakuru igihe ryari rimubajije kuri iyo ngingo
ngira ngo ababuranyi iyo bahari bafite uburenganzira guhitamo uburyo bashaka kuburana imanza zabo bazikurikirana batazikurikirana bitewe n'impamvu zabo ariko nk'abanyamategeko nk'ababuranyi buriya kenshi tubujijwe tubujijwe kuganira ibyo twagombye kuba tuganirira mu nkiko mu itangazamakuru nimba ivugira ahangaha aka kanya biraba biri hirya no hino ku isi ntabwo ntekereza ko niteguye kubijyamo ntabyo ndi bukubwire ntabyo ndi bugusubize ukurikire urabimenya nukurikira urabimenya uko biteye
ubutegetsi bw'u rwanda mu bihe bitandukanye bwamenyesheje ko ibyemezo byose byafashwe ku rubanza rwa ingabire victoire muri masentare z'u rwanda byubahirije amategeko bityo ko kuvuga ko hari impamvu za politiki zihishije inyuma ari bumwe mu buryo amahanga ahitamwo mu kwivanga mu by'u rwanda
urakoze fidele tukibandanya ku makuru y'u rwanda mu mpera murambarira z'umwaka uheze ndetse no mu ntango z'uyu mu rwanda harabonetse ibitigiri binini by'abayobozi b'inzego z'intango bagiye basezera ku mirimo yabo bavuga ko bahagaritse akazi ku bushake bwabo komisiyo ishinzwe abakozi ba leta mu rwanda ivuga ko ubu hari bamwe mu bakozi bavuye mu nzego z'intango batanguye kuregera iyi komisiyo ngo ibarenganure basobanura ko birukanywe mu buryo bunyuranije n'amategeko ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika asumta kaboyi
mu minsi ishize hagiye humvikana ku maradiyo hafi ya buri munsi mu bari utari munsi y'abayobozi icumi bo mu nzego z'ibanze bagendaga begurira rimwe bagasobanura ko ari ubushake bwabo uko iminsi igenda hagiye humvikana bamwe muri abo bayobozi batangaza ko bategetswe kwegura ku gahato kugira ngo badahabwa ibihabwa umukozi usezerewe abandi bakavuga ko bagiye baterwa ubwoba bagategekwa gusezera ku bushake bwabo hari bamwe muri abo bakozi bivuga ko basezeye ku bushake bwabo batangiye kugeza ibirego byabo muri komisiyo ishinzwe abakozi ba leta bagaragaza akarengane bakoze bakorewe n'inzego z'abayoboraga umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba leta madamu angelina muganza avuga ko batangiye kwakira ibirego by'abo bakozi basobanura ko barenganijwe muri iyi minsi ishize twabonye ubujurire bw'abakozi batarenze makumyabiri urumva iyo umuntu yasezeye ubundi ntabwo aza kujurira komisiyo ariko hariho abo twabonye batarenze makumyabiri bavuga ko beguye ariko bisubiyeho urumva rero iyo umuntu avuga ko yeguye cyangwa yasezeye akaba yisubiyeho biratugora kuko aba yabikoze yanditse kandi ni umuntu mukuru ariko hari n'abo twabonye batujuriraga bararengeje igihe hari n'abatujuririraga batarajuririye urwego rwa mbere urwego rwa mbere ni rwa rwego ruba rumukuriye mu nama yahuje komisiyo y'abakozi ba leta uturere tugize umujyi wa kigali n'ubuyobozi bw'umujyi wa kigali kuri wa gatatu hagaragajwe ko hakiri ibibazo mu guhitamo abakozi ba leta ngo nubwo bwose habayeho impinduka mu kuvugurura uburyo bw'imitangire y'akazi kimwe mu bibazo bikunze kugaragara mu micungire y'abakozi ba leta ni uburyo abakozi bashakwa uko bacungwa n'uko basezererwa mu kazi madamu angelina muganza avuga ko hari n'umubare munini w'abakozi ba leta batazi amategeko abarengera abenshi wasangaga banandika bakoresha n'amagambo ubundi adakoreshejwe adakoreshwa mu itegeko ugasanga biranatugora kumenya ese yasabaga iki yasabaga gusezera yasabaga guhagarika akazi rero icyo navuga ni uko abatugezeho nka komisiyo ntabwo ari benshi twizera ko abasezeye ibyo ari byo byose basezeye nk'abantu bakuru bazi ubwenge bazi n'icyo bakora iki kibazo cy'abayobozi b'inzego z'ibanze basezeye ari benshi ku mirimo yabo giherutse kugarukwaho n'imiryango itari iya leta mu rwanda munyamariza eduard umuvugizi w'iyi miryango avuga ko mu bakozi bo mu nzego z'ibanze basezerewe mu buryo bunyuranije n'amategeko nabo bafite uburenganzira bwo kujyana leta mu manza biravuze ngo niba hari uwaba yarirukanwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko rwose nagiye mbona abantu benshi bajya kurega bakaburana bagatsinda leta leta ikishyura indishyi zijyanye no kwirukana binyuranyije n'amategeko nabo rero bafite uburenganzira hari uwirukanwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko azajya kubiregera kubera hari amategeko ahari reka mbanze mvuge ko bariya abayobozi b'ibanze ahubwo umuturage niwe wakagombye kuba ariwe mukoresha we wa mbere niwe wakagombye no kumuhasesinga akanamwirukana ndetse bibaye ngombwa ariko igihe tutaragera kuri iyo sinzi nayo nayita political maturity reka noneho igihe we ku giti cye yandikiye ngo aragiye ni ukuvuga ngo byamunaniye kudafata neza abakozi ba leta kubirukana bidakurikije amategeko byakunze gushora leta mu manza rimwe na rimwe zikarangira leta itsinzwe ndetse ikishyura amafaranga atabarika abakozi baba bayitsindiye asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita shoti wayivuzi kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc umugwi ujejwe kumenya ukuri no kurekuriranira mu burundi cvr watanguje uruganda rwahuje abasitanteri bayoboye amakomine cumi n'imwe agize intara ya gitega urwo ruganda rwari rutumbereye gushyiraho abantu babiri kuri mutumba uwo ari we wese bazo kwegeranya ukuri ku makuba yagiye arashikira uburundi abo bantu babiri bazotorwa ku mutumba bazova bazotorwa ku mutumba bazova mu madini mu mashyirahamwe yigenga n'abajejwe intwaro ibindi kuri inkuru turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu fidel antoine sabimana musenyeri anoni madaraga umukomiseri wo mu mugwi ujeje ukuri no kurekuriranira severe niwe yari arongoye urwo ruganda mu ntara ya gitega musenyeri madaraga yabwiye ijwi rya amerika ko gushiraho abazofasha gutohoza ukuri ku mitumba ariyo nzira yo kumenya ukuri guhurirwako na bose musenyeri anoni madaraga urabona muri ibi bihe tugezemwo usanga hariho ibintu abantu bita ukuri kandi bakaguhanahana mu mirwi hama ugasanga mu nyuma ukuri nyakuri twari dukwiye kuja kukuronderaho kuva ni ukuvuga ku mitumba ubu rero twebwe twihaye ihangiro y'uko tugenda mu mitumba yose y'igihugu bagahita bakatubwira bati twebwe ngibi ibyo twabonye ngibi ibyadushikiye ngaho abantu bapfuye ngaho abantu bazimiye ngaho abantu bakijije abandi ngibi ibinogo rusange bivuye mu mihani iwabo bivuye ku mitumba iwabo twoshikira ukuri ukuri ari ibishoboka guhuriweko na bose naho abandi bandika rero ibitabo byakahise ku Burundi boca baronka aho bafatira kugira nk'ibyo bazobashikirijwe bivuye ku mitumba bize bibafashe bibunganire mu kwandika ibintu bitohoje neza kandi bariko baravuga ukuri ku byabaye mu burundi twashatse kumenya abazokwegeranya ukuri ku mitumba bari bo musenyeri madaraga yatwishuye ati abantu bose bafite ijambo bagira icyo bavuga kugira ngo haba mu migambwe haba mu mashyirahamwe yigenga haba mu madini kugira ngo abantu bazaba batoye ku mutumba babe abantu ba nta makemwa abantu b'abizigirwa abantu bashobora kugira bati twe tugira tuvuge ukuri tukuvuge uko twakubonye uko tukuzi mbwa atari abantu batamikwa ijambo bagatora kandi ba bantu b'ibanga batozoheza ngo bakirire ibanga rya rya barundi bagende bace barimena nico gituma nabo bazoba batowe tube twifuje yuko ari abantu bazoheza bakarahira cyemera ibanga kugira ngo barishikirize uko riri hama bakadufasha kugira ngo ico gikorwa bagikore neza bazotorwa nande bazotorwa n'umurwi twashizeho ku ikomune uyo mugugizwe na na uwuserukira musitanteri uwuserukira amashirahamwe yigenga uwuserukira amadini abakuru b'imitumba bazoheza bakaza bagahuriraho ku ikomune hanyuma bagatanga nk'amazina maze muri ayo mazina rero hakaba amazina abiri aga- aga- aga- agahurizwa ko ayo mazina abiri yahejeje gusohoka niho muri bazotangura gutora babiri babiri muri ayo mazina yo ku mitumba bagira bati aba turabahurije ko kandi baze n'abantu bi- bishoboka baza baserukira ubwoko bwose baze baserukira ibitsina byose kandi baba ari abantu bazi gusoma no kwandika ari nacyo gituma n'igihe hoba habuze umuntu ucanye agashimwa kuko ari umuntu w'umuhumure atazi gusoma neza no kwandika neza hoba harimo uwundi mugabo ashobora gusoma bya bindi twabajije kandi akongera akandika neza akabyishura mugabo akaba abantu umuntu ashobora gutumbera akagira ati uyu ndamubwira ibyanje ni umwizigirwa ndabona ko ari umuntu w'ibanga musenyeri madaraga yibukije abari bitabye urwo ruganda ko severe itazokora ku byaha byakozwe inyuma y'umwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani bamwe mu bari bitabye urwo ruganda babaje musenyeri madaraga uko ibyaha byakozwe inyuma y'umwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani bizotohozwa musenyeri madaraga yatanze inyishu kahise si kimwe na kubu akubu tugiye kugakorera ko nako burya hariho ubutungane bwateye imbere mu minsi yahera ibi turiko turakorera ko kenshi wasanga n'ubutungane butabikurikiranye ariko muri iyi minsi ya vuba ubu hariho nogira ibyo nsho- ibyo- ibyo- ibyo nsohoye sinumenya n'uwarifashe uwo ari we ubu hari ibyo usanga bitembera kuri whatsapp hari ibintu byateye imbere cyane muri iyi myaka ya vuba nicyo gituma rero ubutungane bw'ubu ibyo bintu utazaba twashyitse ko twebwe tugarukiye mu bihumbi bibiri n'umunani nta ngorane ubutungane buzobikurikirana ubu amayira ni menshi kandi n'inzego ni nyinshi n'amasentare y'iyungururizo yabaye menshi niyo byankiye mu gihugu arabishyira no hanze urumva rero twebwe aho nta makenga na buhoro buhoro ku byabaye mu nyuma bizoroshya inzira yabyo urwo ruganda rwabereye mu nyubako z'ishuri ryisumbuye ryigisha ubuvuzi mu gisagara ca gitega rwari rwitabwe n'abasitanteri b'amakomine cumi n'imwe agize intara ya gitega n'abunganizi babo hariyitavye kandi abaserukira amadini n'abaserukira amashirahamwe adahanira inyungu z'ubutegetsi gitega fidel d'antoine nsabimana ijwi ry'amerika ijwi rya amerika yumvikanira kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ku ijwi rya amerika kuri fm ijana na zine n'ibice bitatu i kigali mu burundi naho mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na zine n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na zitanu n'ibice bibiri
mukanya turasozera ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha yamara imbere yaho reka dusubire tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije nta muntu yinjira cyangwa ngo asohoke inyubako y'inama nshingamateka y'ubwongereza i londres inyuma y'uko habaye igitero abategetsi babona ko ari icy'iterabwoba uwagize icyo gitero avuga ko ari mu myaka ya mirongo itanu yasogose umupolisi n'imbugita imbere y'inyubako y'inama nshingamateka y'ubwongereza mbere y'uko araswa n'uwundi mupolisi umutegetsi akomeye w'umupolisi yabwiye ijwi rya amerika ko bemera ko ari umuntu umwe yagize uruhara mu gitero cyabaye
sentare mpuzamakungu mpanabyaha y'irahe mu buhorande yaciriye jean pierre bemba yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo igifungo cy'undi mwaka umwe n'amande y'ibihumbi magana atatu by'amafaranga y'abanyaburaya aho yagirizwa gutanga ibiturire ku byabona mu rubanza rw'iwe naho amakungu yafatiye ibihano korea ya ruguru icyo gihugu cararonse ibihugu byo muri afurika byifuza ibigwanisho byacu ibyo byatangajwe n'umugwi w'abahinga b'ishyirahamwe mpuzamakungu onu babitohoje ku bwa raporo yasohowe n'ishyirahamwe onu mu kwezi guheze korea ya ruguru yakoresheje uburyo butari buke bugenewe eh, kwihisha icyo gihugu caragiranye amasezerano atari make n'ibihugu bindwi byo muri afurika agenewe kumenyereza abasirikare bo muri ibyo bihugu no kugurisha ubwoko bw'ibigwanisho butari buke nayo abantu bashika mirongo ibiri na batanu baramaze gupfa bishwe n'inzara mu ntara ya sanage ni muri somalilande mu buraruko bwa somaliya ibyo bikaba byashikirijwe na buramatari w'iyo ntara kuri uyu munsi wa gatatu Ishirahamwe riharanira agateka ka muntu mu gihugu ca Syria eh, rifise icicaro mu Bwongereza The Syrian Observatory for Human Rights rimenyesha ko igitero c'indege z'ingwano kivugwa ko cakozwe n'urunani rw'inteko ziyobowe na Amerika cahitanye abantu 33 kw'ishure iri hafi y'igisagara ca Raqqa ishirahamwe Syrian Observatory for Human Rights rivuga ko ico gitero cabaye mu masaha yo mu gitondo ku munsi wa kabiri hanze y'imihana yahitwa Mansura iyindi nkuru ivugwa n'inama iri kwibera muri leta z'ubumwe za amerika y'ibihugu byagize urunani byo kurwanya iterabwoba mpuzamakungu
inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha niyo bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi kuri mikoro mwari kumwe naje fideni yo ngabo na aloyizi bigirimana tushimiye kandi n'uwashyize hamwe amajwi n'ibi biganiro fatu arimasi karara mwese tubifurije amahoro y'imana